hi guys welcome back to another OGs how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about Seyi Edun and Lizzie and Anjorin first before we enter Seyi Edun matter we go first talk about Lizzie and Anjorin those of una wey i no know lizzie anjorin lizzie anjorin a yoruba actress We say she did act yoruba movie and now she not to the art again because she get her own clothing store We say she for dey sell her be in case of una wan buy my people. so my people, good news news don't reach our side say lizzie and Jory don't get belay, and she and mr lawal dem dey expect their first child together but mr lawal don't forget get uh, get im own children and lizzie and Jory don't forget one child but lizzie and anjorin child will be say lizzie and Jory wan born and na be the first child will be say eh, she and mr lawal go get together mr lawal and lizzie anjorin husband my people. and lizzie anjorin never too tey wey be say lizzie anjorin marry and everybody prayer now. if any you marry every woman prayer now. if you marry make you if you as you enter the marriage may you eh, welcome your own child so i they really happy for lizzie anjorin a lot of people say she know they post new picture again see all the picture wey be say she they post nowadays she now old picture now she come dey post for instagram although i really like the fact that as she get belle she keep on private from social media although nobody say as she keep keep am private everybody must keep their own but at least the way she do you know she just decided to keep it private but if she dey on live video we say she dey make live video even her face e dey show say she don't get belle say she get belle but she not just want public publish them to the world because You don't know who they watch her page all the time. So she just won't keep her secret. But we now, we be blogger. We not go fear this kind news. More no kind of share and for here with honor my people. This honor good news. Congratulations to Lizzie and Jory and Mr. Lawa. Just that a lot of our fans feel say she know they feel they dance for them the way she felt they dance before because before hmm, she they carry her ekebe come and they dance well for them wey be say she they advert her advertise her her, her clothes wey be say she they say but now she know they do like that again anyone where she post for her instagram now the one wey be say she don't feel video before and a lot of her fans they still still say that one her old video now be that one say Lizzie and John they expect child now make her know they feel they dance like before wey be say she know they feel they post picture like before because Lisa and Joy in a person will be saying <laughs> she they like to use dance to take do wetin to take do advertise for advertise for her clothes advertise her clothes you know and her fans like the way she they use that dance to dey advertise now when she get belle she know they do all those one again because she know what made they see her with belle you know she won't just born nobody say she not like the way she get belle but maybe she just wan keep them private make people no know say she don't take it but this one I just good news anyway we move on to we move to another gist where we say na about Seyi Edun my people my people na the video of Seyi Edun na dey watch for screen so my people and Sheyi Edun say they dance inside the video It shows say Sheyi Edun sef get belly. the same time when we say Lizzie and Anjorin get but e come be say Lizzie and Anjorin own she go first Sheyi Edun born and this one are good news because a lot of people don't feel say Sheyi Edun no go feel born When be say a lot of people don't talk different kind of talk about Sheyi Edun but I really they happy for Sheyi Edun and Adeniyi Johnson say that they, that they, that they expect their child and this one are very very good news to them because there is one time like that where we say Sheyi Edun friend use until they where we say use until they talk to Sheyi Edun say Sheyi Edun sef eh eh e they use they dey find child blah blah blah but at the end of the day God come do am if I even for this video e show well well say Sheyi Edun sef they expect baby say she don't take him say she go soon born my people this one na very good news because You don't tey wey be say sheyi edun and adeniyi johnson We be say they don't marry We be say they never see get child and a lot of one I know say adeniyi johnson don't sef He need this child very He need them well well He need them my people because this one not be adeniyi johnson first marriage This one our second marriage my people. and the way he married to sheyi edun so he sef go one child so i just happy for them. say i just appeal for them. say god fit just answer their prayer say at least dem fit seyi edun fit get belle and my advice to seyi edun be say if they say the belle dey o eh just keep am private from social media because social media not be where you go carry belle con they dance all these dance because not be everybody not being dey happy for person so seyi edun i go advise you make you keep this belle private but if you decide say you no wan keep am private say okay oh, say you just wan show am through uh, till you go take born then na your choice everybody with their own system you know what works for you may not work for other people so if you say you want just see the show for social media then it's okay It be like Lizzie and Anjorin now she decided not to show her own that one Lizzie and Anjorin choice you know because Lizzie and Jory take Seyi Edun as her own little sister and this one na very good news Lizzie and Jory and Seyi Edun dey get belle the same time only that lizzie and johnny go first She shey edu table so this one are good news and a lot of people they feel say god na catch shey don't say no fit get belle na because e collect on your husband blah blah blah. but at the end of the day god prove a lot of people wrong We be say she shey do not come carry you don't get belle na and i pray may she deliver successful i pray may god protect the baby and i pray for more blessing for she and her husband congratulations to lizzie and johnny safe delivery to lizzie and johnny May God be with their there are two my people so my people i would like to end the video for you. may i me tell them congratulations for the comment section and if i never subscribe may I subscribe so that I'm not go miss any latest gist way i they upload about nigerian celebrities bye bye till i come on our way next time on a bye bye my people